radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umutwe w'inyeshyamba wa m23 urwanira mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ukomeje gusaba leta y'icyo gihugu ibiganiro byo kurangiza intambara amasezerano yose nta namwe yakoze n'ubu turacyahinahina tutumyaboneka nimureke tugirane imishyikirano tugirane ibiganiro dushake
mu nyangero karemera kaniziyusi umuvugizi wa politiki wungirije wa M23 mu Burundi abahinzi bo mu ntara ya Cibitoke baramagana bamwe mu borozi badakurikiza itegeko rya leta ryo kororera mu ruhongore hari uwitwa Mvuruma aragiye avuga ko ihene ntawazokora ko ari ya generali atazoreka kuragira igitungwa ari icy'umukuru ni ukuri ihene ziradutoteza kandi ihene twanikiye utududu waba wanikiye ikari udusumano ugasanga ihene zaturiye wagira uvuge ngo ndewe witwara umuturage wo muri segiteri nyamitanga muri komine buganda ubwongereza bwishyuye u rwanda miliyoni makumyabiri z'amapawundi agenewe imirimo yo kwakira impunzi zizoherezwa n'ubwongereza hayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Diane nini nahazwe sosiyete y'ubufaransa yitwa Lafarge ikora amasima yemeye kuriha leta zunze ubumwe za amerika ihadawe amamiliyoni amajana indwi na mirongo irindwi n'umunani y'amadolari y'amerika iyo sosiyete yemeye idahigimanga ivyaha vyose yagirizwa bishimikiye mu kuba yarafashe mu mugongo ikongera igakorana n'imirwi y'iterabwoba muri siriya irimwo intagondwa zitira idini rya kisilamu ivyaha vyegekwa kuri urwo ruganda vyakozwe hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu n'ibihumbi bibiri na cumi na kane lafarge yavyemereye mu rubanza rwaraye rubereye muri sentare yo ku rwego rw'igihugu iri brooklyn mu gisagara ca new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika n'ubwa mbere habaye sosiyete yemereye mu bucamanza bwa amerika ivyaha vyo gufata mu mugongo imitwe y'iterabwoba lafarge hambavu y'ihadabu yarihishijwe yatsuye burundu umutahe ifise muri leta zunze ubumwe za amerika hungana na miliyoni amajana atandatu na mirongo umunani n'indwi mu madolari ya amerika dosiye ya sosiyete lafarge mu vyo gufasha imigwi y'iterabwoba ntihereye ariko aha kuko urwo ruganda ruracafise bafise urubanza rundi mu Bufaransa bukiyagiriza uruhara rukomeye mu vyaha ndengerabutungane ubushikiranganji bw'ubutungane muri leta zunze ubumwe za amerika bwavuze ko sosiyete lafarge yakoze amahano atagira izina mu guha amafaranga intagondwa zitira idini rya kisilamu kugira ngo vyanke bikunde yidandarize isima yayo ititaye ku bwicanyi bw'agahomeраmunwa bukorwa n'uwo murwi w'iterabwoba sosiyete lafarge inyuma y'urwo rubanza yasohoye itangazo higaya yongera yicuza ku vyo yakoze igira ati turemera ko ivyakozwe na sosiyete yacu ari ibara turanavyicuza kandi lafarge ikabandanya isigura ko ubushikiranganje bw'ubutungane muri amerika bwasanze iyo sosiyete yarashizeho ingingo zo kwirinda gusubira kurwa mu makosa nk'aya gutyo ikumvikanisha ko bidakenewe ko ari aboza kuza kurimbura uko ikora bavuye hanze lafarge ku ruhande rwo mu bufaransa ivuga ko ibandanya gukorana n'abategetsi b'ico gihugu mu ntumbero yo gukora amatohoza yimbitse kwino dosiye nyene ariko ko naho biri uko yiteguriye kwitwara igihe cose hobamwo ubu ukurenza urugero mu vyo yagirizwa ubufaransa bukemeza ko hagati yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu n'ibihumbi bibiri na cumi na kane ibicije mw'ishami ryayo ryo muri syrie iyo sosiyete yatanze amamiliyoni menshi y'amafaranga y'abanyaburaya ama euro ku mirwi myinshi ikora iterabwoba irimwo uwiyitirira idini rya kisilamu n'abafasha kugira lafarge ivugane n'iyo mirwi vyoroshe ayo mafaranga yose yari ayo kugira uruganda rw'iyo sosiyete rura ahitwa jalabiya muri siri rukore uh, atawurukomanga ubufaransa bukemeza ko lafarge yahaye umurwi wiyitirira idini rya kisilamu imiliyoni ziri hagati ya zitanu na cumi mu mafaranga y'amayero ubufaransa burakeka ko iyo sosiyete yoba yaranadandaje n'isima yayo kuri uyo murwi ijwi rya amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu burusiya aho sentare yungururizwamo imanza muri ico gihugu yanse gufuta igihano c'umuyonoro w'imyaka icenda caciriwe umunyepolitike Alexis Navalny yahatabwa rumwe na leta y'ico gihugu Alexis Navalny n'abamuburanira bari bituye sentare basigura ko ivyaha bagirizwa vyose ari irementanya akoregwa uwo munyororo yawuciriwe mu kwa gatatu yagirizwa ivyaha vy'ibiturire gusesagura amatungo no guses- no gusuzugura ubutungane acirigwa uwo munyororo w'imyaka icenda yari asanzwe ari mu gasho apfungiwemwo gushika nino saha aho akaba yapfungiwe umunyororo w'imyaka ibiri n'igice ku bindi vyaha yagirizwa yavuze ko yaba igihano asanzwe arimwo c'imyaka ibiri n'igice yaba gicasha yasabiwe vyose ari ibihano bimurenganya navani yatawe muri yompi muravyibuka mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka uheze akimara kuva mu budagi kwivuza icano yari yarariye akayemeza ko ubwo burozi yabuhawe n'ubutegetsi bw'uburusiya ubutegetsi bw'uburusiya bwo yamara bwamirira kure ivyo vyagirije umuryango w'ubumwe bwa buraya leta zunze ubumwe za amerika n'ayandi makungu bagasaba uburusiya kurekura alexi nalvani w'imyaka mirongo ine n'itandatu izo mpande zisanga atakindi azira atari ugu- gutora utunenge ubutegetsi bw'uburusiya hagati aho kandi ukraine yasavye abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu onu gukora amatohoza yimbitse ku bisigarira vy'utudege tutagira umudereva drone mu gifaransa ukraine yemeza ko irani yadandaje ku burusiya ukraine isigura ko uburusiya bwakoresheje utwo tudege mu kumijagura ibisasu muri bimwe mu bisagara vyayo ibindi vyagirije vya ukraine birimwo ko mu kudandaza utwo tudege ku burusiya irani hari amategeko mpuzamakungu yahonyanze ivyo vyose biri mu ikete ukraine yarungikiye umukuru w'akanama ka onu kajeje umutekano muri iryo kete ijwi rya amerika rifitiye kopi ukraine irabandanya igasigura ko kuva mu kwezi kwa mbere ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu urusiya hari ibigwanisho bwagurira muri irani biciye mu buryo bunyuranye n'amategeko n'ibihano amakungu yashize kuri irani irani ihakana yivuye inyuma ko atabigwanisho canke drone yigeze iha uburusiya
urakoze diane ni ninahazwe mukomeje kumva radiyo y'ijwi y'amerika wumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo hadi wacu ve wa akadomo koma no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni vewu radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushikizaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ubwongereza bwishyuye u rwanda miliyoni makumyabiri z'amapawundi yagenewe imirimo yo kwakira impunzi zizoherezwa n'ubwongereza ikinyamakuru the times gitangaza iyo nkuru kivuga ko ayo mafaranga yatanzwe kandi nta mpunzi iroherezwa mu rwanda ayo mafaranga ariyongera ku zindi miliyoni ijana na makumyabiri z'amapawundi ubwongereza bwishyuye u rwanda hakurikijwe amasezerano ibihugu byombi byagiranye mu kwezi kwa kane uyu mwaka mwaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwongereza swela bravaman avuga ko bizatwara amezi menshi mbere y'uko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa ishyaka reba ritavuga rumwe n'ubutegetsi riribaza impamvu leta ikomeje gutanga amafaranga kuri gahunda idashyirwa mu bikorwa mu rwanda inteko rusange y'abadepite yanze umushinga w'itegeko ryerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere y'abantu ingingo yavuzweho cyane ni niha uburenganzira abana bafite imyaka cumi n'itanu bwo gufata icyemezo ku buzima bw'imyororokere bamwe mu babyeyi bishimiye icyo cyemezo inkuru irambuye asumutakaboyi uyu mushinga watangijwe n'itsinda ry'abadepite batanu wagejejwe ku nteko rusange tariki ya karindwi z'uku kwezi usabirwa ubwihutirwe mu nteko rusange yateranye kuri uyu wa mbere abagize itsinda ryateguye uyu mushinga basobanuye ko bifuza ko itegeko rigenga ubuzima bw'imyororokere ryatowe muri bibiri na cumi na gatandatu ryavugururwa abagize iri tsinda bagarutse ku ngingo ivugwa muri iri tegeko ko umuntu wese ugejeje ku myaka y'ubukure afite uburenganzira bwo kwifatira icyemezo mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere itegeko rigenga abantu n'umuryango mu ngingo yaryo y'ijana na cumi na gatatu rigaragaza ko imyaka y'ubukure ari cumi n'umunani muri uyu mushinga w'itegeko kandi ingingo nshya ivuga ko umuntu wese ufite imyaka cumi n'itanu no kuzamura afite uburenganzira kuri serivisi z'ubuzima bw'imyororokere y'abantu abatekereje uyu mushinga bagaragaza ko bahereye ku ihohoterwa rikorerwa abangavu n'ingimbi muri ibi bihe depite mbonimana gamariyeri ukuriye iri tsinda ryateguye umushinga n'ibyo asobanura umuntu ugejeje ku myaka cumi n'itanu yemererwa kwifatira icyemezo ku birebana na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere y'abantu ikindi ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko mu bangavu baterwa inda z'imburagihe abafite imyaka iri hagati ya cumi n'itanu na cumi n'umunani ari mirongo icyenda na babiri ku ijana bityo birakwiye ko abana bari muri iki cyiciro bahabwa ubwisanzure mu kubona serivisi zo kuboneza urubyaro inzitizi y'uko bafatirwa icyemezo n'ababyeyi cyangwa ababarera igakurwaho ubutumwa abantu banyuranye banyujije ku mbuga nkoranyambaga bwagaragaje ko kwemerera abana guhitamo uburyo bwo kuboneza urubyaro ari ukubashumurira mu busambanyi abandi bakumvikanisha ko abana bakeneye kwigishwa kurusha kubayobora mu nzira y'ubusamo ibakururira mu busambanyi ibi ni nabyo byagarutsweho na bamwe mu badepite bagaragaza ko uyu mushinga utari ukwiye abantu makumyabiri bashobora kujya kwa muganga bagahabwa ubwoko bumwe bw'imiti ugasanga akenshi baragira ingaruka uko bahindagura niko ubuzima bw'umuntu bugenda bwangirika kandi aho ni ku bantu bakuru ngaho rero dufate abana b'imyaka cumi n'itanu tubatangize ibyo biti bigenda bihindagurika bihindagurika bazajya kungana natwe bameze bati nshingiye ku muco wacu nshingiye ndetse no ku miterere igihugu cyacu nk'igihugu cyemera imana nge numva uyu mushinga ufite ikibazo harya ubu ikibazo dufite nicyo kibazo ni ukutagira ubwisanzure mu buzima bw'imyororokere mpaka zagaragaje ko abadepite benshi batemera iyi ngingo isabira abana kuva ku myaka cumi n'itanu uburenganzira kuri serivisi y'ubuzima bw'imyororokere ni nabyo byatumye mu kwemeza uyu mushinga w'itegeko kuri uyu wa mbere abadepite mirongo itatu baratoye umwanzuro w'uko batawushyigikiye mu gihe cumi n'umunani aribo bawushyigikiye ni umwanzuro wanejeje bamwe mu babyeyi aba batuye mu mujyi wa kigali ntago nemeranywa nabo iriya miti bahabwa hari izindi ngaruka igira ku buzima bw'umuntu niba umuntu mukuru ayifata akagira ibibazo by'imitwe akagira ibibazo byo kuva ntabwo numva ko umwana ukiri mutoya we izo ngaruka adashobora guhura nazo icya mbere byonyine no gutegura uwo mushinga kuri njye nicyo kibazo cya mbere mfite biga indi mishinga ifitiye abanyarwanda akamaro si umushinga dusubire kuri gakondo abana barerwe bahanwe bigishwa ntabwo aba bana ari abo kujya kuringaniza imbyaro nabo kujya kwiga nabo kujya gukora imirimo itsinda ryateguye uyu mushinga w'itegeko rigaragaza ko abangavu n'ingimbi bahawe uburenganzira mu gufata ibyemezo ku buzima bwabo bw'imyororokere byagabanya inda zitateguwe ziriho muri iki gihe mibare itangwa na minisiteri y'ubuzima y'u rwanda igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abangavu batewe inda bari ibihumbi cumi na birindwi magana atatu mirongo itatu n'umwe muri bibiri na cumi n'icyenda umubare warazamutse ugera ku bihumbi makumyabiri na bitatu magana atandatu makumyabiri na babiri mu gihe muri ibihumbi bibiri na makumyabiri wageze ku bihumbi cumi n'umunani mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na rimwe baba ibihumbi makumyabiri na bitatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugume mu karere muri repubulika ya demokarasi ya kongo umutwe wa M23 uravuga ko witeguye guhangana n'ingabo za leta uramutse utewe ngo utsimburwe mu mujyi wa bunagana mu kiganiro cyihariye umuvugizi wa politiki wungirije munyangero karemera canisius yahaye ijwi ry'amerika aravuga ko M23 yiteguye kureba uko ingabo z'ibihugu bigize umuryango w'uburasirazuba bwa afurika zizitwa navuganye nawe atangira ambwira uko umutekano wifashe mu turere M23 ugenzura mu karere k'iburasirazuba ka kongo ahari umutekano gusa honyine mbi gusubirira nuko ni agace gakontororwa n'ingabo za M23 ahandi hose barashize ahandi hose barashize ni ukuvuga ko hari imirwano ihari bobobobobo ni agatogo muri kongo nisa n'ubwo ubu nkubwiye ngo kamere kuri kuri provinsi yacu ya nord provinsi yacu ya nord igizwe n'amateritwari atandatu ubwo mpereye wari kare ndakuvuga ngo wari kare ikavukire kabo abahatuye ni abitwa bakano n'abanyanga ariko fdr zarabajujubije zarabujije amahoro ntibashyira ku igara ntibarya ntibahinga ntibatekanye ukagaruka ukazamuka muri teritwari ya masisi ituwe n'amoko atanu ya kavukire amoko atanu ya kavukire n'abatutsi abahutu abatwa abatembo n'abahunde ariko naho nkubwiye ngo abahunde bari bari hepfo za gatoyi abari ku mupaka wo mu nkengero za warikare fdr mari mari zabarabujubije ziravyura abakobwa babo zirabiba zirabarya n'ishyano noneho ukazamuka muri benin haruguru beni rubero hatuwe n'abandandi adf ndaru zarabamaze zibakugeza n'ubwo zishinga mu biti mu bakobwa no mu bagore urumva rero ni ishyano ryaguye ariko already agace gakontorwa na nuventura barahumetse barahumetse ariko hari n'abahunze bagiye muri uganda na n'ubu batarataha bwaramumenyesha amakuru nawe mfasha mfasha guhera aho ngaho ufatire rwose ubahamagare unabumvise ko bunagana nkohereza amafoto y'abaturage batuye bunagana baratekanye icya kabiri amazu yabo buri wese utaranatahuka inzu ye iracunzwe twashyizeho abasirikare bo gucunga umutekano ku manywa na nijoro buri wese utahutse abasirikare n'aba- n'abayobozi b'ibanze shefu de gurupema arahari shefu de lokanitari arahari barabakira bakabasubiza mu byabo ku mahoro ku neza nta cyabo cyahungabanye ingabo za guverinoma zikomeje kuvuga yuko zitegura kugaba ibitero kuri bunagana kugira ngo ziyisubize ibyo bitero murabyiteguye tubahaye ikaze bambwire rwose ngo ni ikaze niba bashaka kuza mwiteguye kurwana nabo rwose ndabwira ngo icyo kibazo ejo mu gitondo uzakibaze neza wiringo majoro wiringoma ariko nanjye nkundosheho gatoya ubabwire uti rwose generali yiteguye kubakira generali makenga yiteguye kubakira none imishyikirano mugirana na leta ya kongo kugira ngo ikibazo kirangirire mu mahoro igeze he guverinoma ya kinshasa ntabwo yumva muvandimwe guverinoma ya kinshasa ntiyumva nicyo kibazo twaravuze twararushye twagiranye amasezerano nabo inshuro zigera kuri eshatu zose nta masezerano n'amwe bajya babasha gusohoza impapuro ziguma zarapfuye bakazihabwa mu matiwari amasezerano yose nta n'amwe yakoze n'ubu turacyahinahina tuti ntiyaboneka nimureke tugirane imishyikirano tu- tugirane ibiganiro dushakire abaturage bacu umutekano urambye ese ubundi munyamakuru ndashaka kukubaza ikintu kimwe ushobora kwiyumvisha ute ko niba afite ubwo bubasha bw'izo ngabo izo ngabo aj- ajya guhuruza akajya gutabaza muri safurikani akajya gutabaza muri sadeke ko turi ingabo zishoboye na nasiyo ziri kwihamya nasiyo ziri bihamya ko m23 niyo ifite ingabo ziri orudone ingabo ziri disipurine ingabo ziri byaforume kuki ajya kwirukanka ajya gushaka abandi abana b'igihugu bahari yahise tugatanga umutekano w'igihugu cy'abanyekongo bose mwiteguye mute ingabo z'umuryango w'ubumwe bw'uburasirazuba bwa afurika ziteguye kuza guhangana namwe ingabo za yasen turaziteguye rwose umunsi zizaza tu- ntitwenda kuzikumira ntitwenda kuzisubiza inyuma ibyemezo by'abakuru b'ibihugu bashyizeho tuzareba natwe ku cyo batugeneye muri byo munyarugero karemera kaniziyusi umuvugizi wungirije wa m23 ndagushimiye cyane ku mwaka kanyuhaye ijwi ry'amerika urakoze
bakunze baradijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi abahinzi bo mu ntara ya cibitoke baramagana bamwe mu borozi badakurikiza itegeko rya leta ryo kororera mu ruhongore baravuga ko babuze uwo baregera ngo abarenganure ni inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana abarimyi bo mu makomine yo mu kiyaya cy'intara ya Cibitoke bari mu bidoga ko hari inka impene n'intama bicirereza ku mitumba no mu mirima y'abantu n'aho hari ingingo ya leta itegeka ko ivyo bitungwa bigaburirirwa mu mpongore Kasir de Minani ni umwe mu bidoga aba muri segiteri Nyamitanga ya komine Buganda ukuri twebwe byari byaturyoheye cyane ariko bamwe barabikurikije abandi ntibabikurikije hari uwitwa mvuruma aragiye avuga ko ihene ntawazokora ko ariya generali ko atazoreka kuragira igitungwa ari icy'umukuru ni ukuri ihene ziradutoteza kandi ihene twanikiye utududu waba wanikiye ikari udusumano ugasanga ihene zaturiye wagira uvuge ngo mbe we witwarahe tutari n'akatagize byaraza si muri komine Buganda honyene hari abidoga ko hari abitwaza igikenye n'ubutunzi mu kutubahiriza ingingo ya leta yo kugumiza ibitungwa mu mpongore mu kiganiro n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mvuye kure Michel wo muri segiteri Kagazi ya komine Rugombo yemeza ko hari inka zabo yita ibihangange ziciyerereza ku misozi bene umurango babona e cyane zirahari kabisa zirahari ni ukuvuga nka anye muri segiteri yacu mu mu kagazi inka ziyereza zirahari umugabo witwa nankwa n'izitwa n'izo kwa mwarabu zamaze hakurya ya kane zirisha ukuri kwamye nta camira kweri hari ibyo turabibona abarimyi baridoga kuko n'ubundi ibi- iyo- izo ntibaziragira iwabo baziragira mu mirima y'abantu zirona zikahonyanga zimaze guhonyangira ahantu biba ngombwa ko mu kuharimisha wisopa amahera arenga ya yandi warusanzwe uhakoresha urumva hano ubuhombe abarimyi bo mu ntara ya cibitoke bavuga ko basa n'abarengewe mvuye kure michel agafatira ku kuntu n'abategetsi ubwabo atangingo barafata kuri abo bigize abadakorwa ko iyo turabye izo nka zigenza ntaho kwitura kuko ntaho bi- biragaragara ko kuko ntizigenda ijoro zigenda ku murango amusitani arazibona buri amatara arabizi abapolisi barabibona urwego rw'imbonerakure abasegiteri barabibona urumva rero sinimvaza ko woza ku- wenda kuza kwitwara umunyagihugu mutoya kandi aho witwara babibonye bica bigaragara ko umenga ntaho two- twokwitwara naho biri uko abarimyi bo mu ntara ya cibitoke babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko bagiye kubandanya basemerera basaba nimba hatararengerana ko iyo ngingo yokurikizwa na bose atanumwe avuyemwo kuko ifise akamaro kanini ku gihugu n'abakibamwo nuko bozijana iyo bari ba- bavuze kubera ko twege natwe ntabyo twokwihanganira ndetse n'ihene bakagira ingingo bofashe kuri izo hene nuko bakubarikiza ingingo yafashwe n'igihugu cyose kuko nta muntu ari hejuru y'amategeko zikaja mu mpongore natwe abarimyi tukanezerwa tukabona ko ingingo ifashwe mu gihugu ikurikizwa koko ari ingingo iba yafashwe n'umukuru w'igihugu n'ubushikiranganje bukwiye bumushyigikiye rero kuba n'abatashitswe mu ngiro tuja tubona ko umenga n'uwayifashe baramugaye kuri mikoro y'abakunzi b'ijwi rya amerika buramatari w'intara ya cibitoke ntihakanye cyangwa ngo yemeze ko hari aborozi bo mu barongoye bagararije iyo ngingo ya leta ariko agasaba abarongoye gutanga inkuru babonye inka n'impene vyerereza kugira bene vyo bahanwe hisunzwe amategeko karem bizoza ni buramatari w'intara ya cibitoke murazi ko itegeko ryaba ryagiyeho ry'uko inki- ibitungwa byose bija mu ruhongore mu gihe rero hoba hariho abenegihugu batumvise umugambi wo kuja mu ruhongore icambere cyo dusaba ni uko uwo wese abonye ibyo bitungwa vyerereza abimenyesha abajeje intwaro hanyuma amategeko agakurikizwa ibyo kuvuga ngo ngo turabibona bakabivuga ibyo bitungwa byamaze gucika mu ruhongore noneho tuza gufata ibintu biri mu ruhongore inka impene n'intama biribonekeza kandi mu kiyaya no ku mitumba imwe imwe y'amakomine yo mu ntara ya bubanza nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi rya amerika bakesha bamwe mu banyagihugu abivuga ingingo yo kugaburira inka impene n'intama mu mpongore yatanguye gushyirwa mu ngiro kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi mu mwaka uheze ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe urakoze desire hatunga imana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika
dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
umukinnyi w'umupira w'amaguru Karim Benzema yegukanye igihembo cya Ballon d'Or umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri wo rutahizamu ukinira ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne niwe mukinnyi wa mbere ubonye icyo gihembo arengeje imyaka mirongo itatu Kennedy Munyankindi ni umuseshenguzi mu by'imikino ari mu gihugu cya Suwede yaganiriye na mugenzi wacu Fidele Niyongabo muri sanzine ntibyatangaje na gatoya ko benshi bari barindiriye ko ari benzema ayitsindira uravye ukuntu yigenjeje mu mwaka w'inkino uyu waraye uheze cyane cyane mu nkino za champions league uravye ukuntu yagiye aratwara umugwi wiwe gushika n'aho batsindira ico gikombe ca champions league kuba atsindiye ako gashimwe ka Ballon d'Or afise imyaka mirongo itatu n'ine ni ibintu bitangaje kuko kenshi usanga abakinyi eh, bakomakomeye ku isi nka ba Messi nka ba Ronaldo baronse utwo dushimwe bari ku rugero bari imyaka nyine ijya myaka myiza y'ubuto bakiri bato Benzema akaba aronse rero afite imyaka mirongo itatu n'ine ubundi ya- yaronse ako gashimwe amaze kurenza imyaka mirongo itatu nibuka ni ni Luka Modric nawe nyine akina muri Real Madrid bivuze iki kuba aronse ako gashimwe ashitse muri iyo myaka ariko aregereza mm, impera z'umwuga wiwe wo gukina ku rwego rw'ababigize umwuga mu mupira w'amaguru byerekana yuko mu mupira w'amaguru ata myaka iriho yo- yuko eh, umukinnyi aserura ubuhinga bwiwe cyane hejuru y'abandi kubera yuko nka benzema niwe mukinnyi wa mbere aronsa ako gashimwe afise imyaka myinshi kurusha abandi kuba imyaka mirongo itatu n'ine abandi bari bayironse uyo Luka Modric yari yageje imyaka mirongo itatu naho ubundi abakinnyi baravuga yuko bagera ku rwego rwiza rwo kuserura umupira wabo bagejeje hagati y'imyaka mirongo ibiri n'itanu n'imyaka mirongo ibiri n'indwi rero kubona Benzema iyi myaka yose yaragwanye kubera ugiye urakurikirana muri ako gashimwe ka Ballon d'Or uko yagiye araba karase usanga atari mu mwaka weze yabaye uwa kane ahandi yagiye aba ari kure cyane rero buri gihe byereka bigaha n'ishyaka abakinnyi bose yuko atakwiyebura iyi myaka nta na kimwe ivuze musirito mu by'inkino ufise ishaka ukabona bikunda naho ku rwego rw'abapasoni wagumije ako gashimwe yari yaronse no mu mwaka uheze eh, ni umukinnyi yitwa alexia puteas akina muri barcelona kubona ako gashimwe gahabwa no ku rwego rw'abapasoni rero kahabwa abagabo gusa aba- bafise igitsina gabo ikintu ciza kiriko kirerekana ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abapasoni uriko uratera imbere nabo bikomeye ku bwanyu ego birazirikana cyane kubera yuko ni champions league nyine na imaze imyaka myinshi mu bafasoni ntibari bamaze imyaka myinshi batanga ako gashimwe ka Ballon d'Or ku bafasoni mugabo uyu mukinnyi wa FC Barcelone Alexia yaradugije umugwi wiwe cyane wa Barcelone ko n'umugwi novuga yuko ariho ukivuka uravye urwego ru- ugezeko wariho mbere mugabo ntiwari mu mu migwi ikomakomeye nka za Wolfsburg canke imigwi ya FC Lyon eh, canke imigwi ya Umeå yo muri Sweden nayo nyene yari ikomeye igifise umupfasoni yitwa Marta yakina w'umunyabrazil akomeye cane rero ni ibintu byerekana yuko umupira w'amaguru mu bafasoni nawo nyene uriko uratera imbere rwose Eh, icyo nagira nongere ko gusa ni uko muri ibyo bya Ballon d'Or baratanze n'imigwi yigenjeje neza kurusumba iyindi kuri je rero nkabona yuko byarantangaje kubona Manchester City aribo baha ikibazo cya mbere imbere ya Real Madrid na Liverpool ikaja imbere ya Real Madrid ako nagira ndakacishemo gusa kubera ni ikintu gitangaje ugiye uraraba n'ibinyamakuru utwara Real Madrid Perez nawe nyene yaridoze rwose ati ibi ni ibintu bitumvikana kubera yuko aka gashimwe ni twebwe twari tugakwiriye murakoze ndabashimiye cyane murakoze nawe aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro mfasha buri munsi kuyabagezaho nongere mbashimire kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi imana iguha igukura ku gashashi k'umuriro ikagushyira ku gahundo mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa muderedi ndagasharishari kashira ngabo kamazima kano kurimbura ningero utizimba mu kirago nibutsize amashuri maze ndumva nk'ejo bampa icumi na gakene ku bahungu ndi umugabo ye bazatura